Yeni Radyo İsviçre Amerik. radiyo ijwi rya amerika ivugira i washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda mu burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya short wave ku metero 19 na mirongo ibiri na zibiri mu rwanda turi kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu ndabahaye mwiriwe mwese nshuti muduteze amatwi ni fidel niyongabo baramutse abaha ikaze mu makuru y'aka kanya sentare nkuru mu rwanda iranebagurwa kuba yahamije umumenyeshamakuru diodone niyo nsenga icaha kitakiri mu mategeko y'igihugu atanze icyo cyo kuvuga ngo abari bashyigikiye icyuma bahise babona ko koko arengana nta kurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzuro ku itegeko ritakibaho kuko n'ibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze none bigeze aho bapurika itegeko ritakibaho sa site scandale judiciaire uyo ni jean baptiste karegeya umumenyeshamakuru akongera akaba n'umushakashatsi mu gihugu ca uganda imirimo yasubiye nk'uko yahora ku mugwa mukuru kampala Fati Bashaga yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri Libya yiyandikishije kugira azobe umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka Kameruni ivuga ko abakozi banse urucanco rwa covid cumi n'icenda idonido ry'amakuru avuga hirya no hino ku isi Fati Bashaga yahoze ari umushikiranganji w'intwaro yo hagati muri Libya yiyandikishije kugira azoba umukandida mu matora y'umukuru w'igihugu ategekanijwe mu kwezi kw'icumi na kabiri k'uyu mwaka. Eugenie Mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru.
Uyu yatanze kandidatire ye uyu munsi kuwa kane kugira ngo aziyamamaze mu itora riteganijwe mu kwezi kwa cumi n'abiri ridafite gihamya ko rizaba riturutse ku mpaka z'uburyo rizakorwa. Bashaga yaravugaga rikijyana ubwo yari minisitiri w'ubutegetsi bw'igihugu muri guverinoma yari yashyizweho hakurikijwe amasezerano ikayobora ibice by'uburengerazuba yasimbuwe mu kwezi kwa gatatu na guverinoma nshya y'ubumwe bw'igihugu yiyongereye ku bandi bakandida barimo saif al islam umuhungu wa mamar kadafi umuyobozi w'ingabo mu burasirazuba harifa haftar na agira saleh umuvugizi w'inteko ishinga amategeko ifite icyicaro mu burasirazuba bw'igihugu inzira y'amahoro ishyigikiwe na onu isaba ko itora rya perezida n'ay'abadepite akorwa ku itariki makumyabiri n'enye y'ukwezi gutaha kwa cumi n'abiri cyakora hari ukutumvikana birambuye ku bijyanye n'itegeko rizashingirwaho mu gukora ayo matora izo mpaka hagati y'impande zitavuga rumwe n'imitwe ya politiki zibanze ku bibazo bijyanye n'ushobora kwemererwa kwiyamamaza uruhare rwa perezida waba yatowe na gahunda y'itora urakoze Eugenie Kameruni ivuga ko abakozi banse urucanco rwa covid cumi n'icyenda idonido na Eugenie Mukankusi abategetsi muri Kameruni bavuga ko abakozi ba leta barenzeho gato magana atatu mu bihumbi magana atatu bari bateganijwe aribo bemeye gufata urukingo rwa covid cumi n'icyenda mu byumweru bibiri bishize rutangwa bamwe mu bakozi bavuganye n'ijwi rya amerika bakomeje kwemera ibinyoma by'uko virusi itakiri ikibazo muri kameruni cyakora abashinzwe ubuzima bavuga ko iki gihugu cyo muri afurika yo hagati kigomba kongera ingufu bitewe n'impungenge ku yindi nkubiri y'ubwandu kuri uyu wa kane mu gitondo abantu benshi binjiraga basohoka muri minisiteri ishinzwe guha abaturage za serivisi mu rubuga rwayo hari ahateganyirijwe guha abakozi urukingo rwa covid cumi n'icyenda ku buntu roland njara umwe mu bakozi barutanga avuga ko mu bakozi magana ane b'iyo minisiteri bari bitezwe cumi n'umwe aribo bikingije ku bushake mu minsi icumi ishize avuga ko abantu batasobanuriwe bihagije kandi batazi icyo bazungukira mu gufata urukingo
tugushimire kandi eugenie intumwa idasanzwe ya leta zunze ubumwe za amerika n'iy'umuryango w'ubumwe bwa afurika zashitse muri etiyopiya kugerageza gutuma impande zitana mu mitwe zihagarika ingwano zikaganira iyo nkuru yatangajwe uno munsi kuwa kane n'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa etiyopiya olusegun obasanjo yahoze ari perezida wa nigeria muri iki gihe akaba aserukira umuryango w'ubumwe bwa afurika mu karere ko mu ihembe rya afurika na jeffrey feltman intumwa idasanzwe ya amerika muri ako karere bombi bashitse muri etiyopiya uno munsi kuwa kane nk'uko bitangazwa n'umuvugizi w'ubushikiranganji bujejwe imigenderanire bwa etiyopiya dina mufti izo ntumwa zombi zatangaje ko zishaka ko leta n'inteko z'abanyatigreya ziyigwanya zitangaza ko zihagaritse ingwano atabibanje gusabwa zikarekurira imfasha gushika mu bice byose vyo mu buraruko bw'igihugu bisinzikajwe n'ingwano abantu bagera ku bihumbi amajana ane mu ntara ya tigreya bavugwa ko bageramiwe n'inzara inzara ivugwa ko igeramiye kandi ababa mu ntara bihana imbibe za amahara na afar ku munsi wa gatatu umushikiranganji ajejwe imigenderanire wa amerika anthony blinken yasubiye gutangaza ko ashigikiye utwigoro twa obasanjo tugushika ku masezerano yo guhagarika ingwano atabibanje gusabwa abagwanyi batatu bari mu batorotse ibohero muri kenya baraye basubiye gufatwa eugenie mukankusi araduha ibindi kuri iyi nkuru umwe muri abo barwanyi batatu yagize uruhare mu gitero cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu cyahitanye abantu ijana na mirongo ine n'umunani yafashwe uyu munsi ku wa kane nyuma yo gutoroka gereza irinzwe cyane iri Nairobi abo bagabo batatu bafashwe bagerageza kujya muri somaliya kandi bagaruwe mu murwa mukuru wa kenya nairobi nk'uko george kinoti ushinzwe amaperereza ku byaha by'urugomo yabibwiye ibiro ntaramakuru byo mu bwongereza reuters abo bongeye gufatwa barimo mohamed ali abikari wakatiwe imyaka mirongo ine n'umwe mu gitero cyo mu bihumbi bibiri na cumi na gatanu kuri kaminuza ya garissa mu burasirazuba bwa kenya ni igitero cyahitanye abantu ijana na mirongo ine n'umunani bari biganjemo abanyeshuri abandi babiri nabo bongeye gufatwa baturutse gereza ya kamiti ni joseph juma ondiambo wafunzwe agerageza kwinjira mu mutwe w'abarwanyi b'abanyasomaliya wa al shababu mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda na musharafu abdallah akurunga watawe muri yombi azira uruhare mu gitero cyo mu bihumbi bibiri na cumi na kabiri ku nteko ishinga amategeko
tugushimire Eugenie igitigiri cy'abantu bamaze gupfa inyuma y'imyiyerekano yo kwiyamiriza kudeta yabaye mu kwezi guheze muri sudani cyiyongeye inteko zijeje umutekano zarashe abantu batari munsi ya cumi na batanu bari mu myiyerekano abandi batari bake barakomereka ku munsi wa gatatu byabaye mu gihe leta zunze ubumwe za amerika zasabye umushikiranganji wa mbere yakuwe ku butegetsi muri sudani abdallah hamdok ko asubizwa mu mabanga yiwe muri iki gihe apfungiwe imuhiri we inyuma y'uko igisirikare gifashe ubutegetsi mu kwezi guheze abapfuye bose ku mugwa mukuru khartoum cyane cyane mu bice byo mu buraruko byabo bamaze kugera kuri mirongo itatu n'icyenda mu ruhagarara rwadutse kuva igisirikare gifashe ubutegetsi abandi amajana n'amajana barakomeretse abateguye iyo myiyerekano bavuga ko kubera ubwo bwicanyi badashobora kuganira gukorana no kumvikana n'abasirikare bafashe ubutegetsi abari mu myiyerekano barihereje amabarabara yo ku mugwa mukuru Khartoum kuva igisirikare gifashe ubutegetsi ku itariki mirongo ibiri na zitanu y'ukwezi kw'icumi aho basemerera bavuga ko abanyagihugu bahisemo intwaro y'igisivili kandi biyamiriza umusirikare mukuru ayoboye igihugu Abdel Fattah al-Burhan ayo yari amwamwe mu makuru makuru makuru avugwa hirya no hino ku isi radiyo ijwi rya amerika ibandanya kubashikiza ibiganiro byaryo mu kirundi no mu kinyarwanda i washington dc mushobora no kudukwirikira kuri facebook no ku kibanza cyacu cya interineti aricyo wizi itatu akaburungu radiyo yacu vewa akaburungu com mu kanya makuru yo mu karere k'ibiyaga binini amakuru yo mu karere k'ibiyaga binini perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yakuyeho ibihano ku burundi joe biden mu rwandiko yashyize ahabona kuri uyu wa kane yemeje ko ubwicanyi ihohoterwa n'ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu byagabanutse muri icyo gihugu leta zunze ubumwe za amerika zari zafatiye ibihano burundi bivuye ku ntureka zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu ibiro by'umukuru w'igihugu cy'u burundi birashima iyo ngingo ibindi kuri iyi nkuru na mugenzi wacu pierre claver niyo nkuru ni ingingo ntasubigwamo ikura ibihano kandi ija mu ngiro igifatwa nk'uko umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika yabishize mu rwandiko yateye ku mukono rugashigwa ahabona yatanguye agira ati mu bubasha mpabwa n'ibyirizwa shingiro hamwe n'ayandi mategeko yose agenga leta zunze ubumwe za amerika jewe joseph biden umukuru w'igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika nemeje ko ivyari vyatumye dufata ingingo yo gushira uburundi mu bihe bidasanzwe vy'umutekano itariki mirongo ibiri na zibiri ukwezi kw'icumi na rimwe umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu vyagabanutse cane gutyo ko ivyo bihano bikuweho ubunyene ivyo bihano vyabuza abategetsi bamwe bamwe b'u Burundi gutembera canke kuronka viza yo guhonyora ku butaka bwa Amerika urwandiko rwa perezida joe biden rwibutsa ko ivyo bihe bidasanzwe vyari bifatiye ku bwicanyi ihonyangwa ry'agateka ka zina muntu guhotera abanyagihugu ataco bazira indiyane za politike gukokeza intambara kubangamira abatavuga rumwe na leta n'ibindi vyaturutse ku ntureka za politike zadutse mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na gatanu igihe nyakwigendera perezida petero nkurunziza yashaka kwitoza ikindi kiringo joe biden ashimangira ko ivyo vyari bibangamiye amahoro umutekano n'ituze mu burundi igihugu ca leta zunze ubumwe za amerika kibona ko ako gahengwe kavuye cane cane ku matora yabaye ku mwaka uheze agashikana perezida evariste ndayishimiye ku butegetsi atamaraso asesetse ubwo rwandiko rumenyesha ko umukuru w'igihugu evariste ndayishimiye ariko aragira utwigoro tuboneka mu bisata bitandukanye kugira ngo ituze n'iterambere bisasagare mu gihugu joe biden ati kubera izo mvo zose ntegetse ko ingingo zifatira ibihano abantu bamwe bamwe zikababuza kwinjira no gutembera muri leta zunze ubumwe za amerika zikuweho kugira ngo dushigikire utwigoro tw'umukuru w'igihugu ahari n'ibihano byerekeye ubutunzi nk'abari bafatiwe amatungo byakuweho perezida wa leta zunze ubumwe za amerika yongera ko ku ivyo vyerekeye n'ibihano vyari vyafatiwe uburundi n'inama nkuru y'umutekano ya onu urwandiko joe biden yateyeko umukono rusigura ko ikugwaho ry'ibihano ku burundi bidasigura ko hari uturusho ico gihugu kizoronswa tudasanzwe ariko ko ivyo amategeko yemera nk'imfashanyo haba mu vy'ubutunzi canke ibindi uburundi bugiye gusubira kubihabwa ibiro vy'umukuru w'igihugu vyamaze gutangaza ko bishima iyo ngingo alain diomede nzeyimana icegeya c'umuvugizi w'umukuru w'igihugu w'uburundi yanditse ku rubuga rwiwe rwa twitter ati urakoze nyakubahwa perezida wa amerika gufata ingingo ibereye uburundi buratekanye burimwo amahoro kandi bwifuza gukomeza imigenderanire na leta zunze ubumwe za amerika umushikiranganji w'imigenderanire y'uburundi n'amakungu albert shingiro nawe yabwiye mu majambo make ijwi ry'amerika ati ni ingingo ije hageze pierre nkuru kigali ku bw'ijwi ry'amerika
inshuti z'ijwi ry'amerika uretse kuri fm musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero makumyabiri n'eshanu ni ukuvuga kuri kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani mirongo itatu n'eshanu buri munsi ni kuva ku wa mbere kugera ku wa gatanu kuva saa mbiri n'igice kugera saa tatu no kuva saa tatu n'igice kugera saa yine ku mugoroba ku wa gatandatu ni kuva saa kumi n'ebyiri kugera saa kumi n'ebyiri n'igice ku mugoroba ijwi ry'amerika kuri metero makumyabiri n'eshanu kilohertz ibihumbi cumi na kimwe magana umunani na mirongo itatu n'eshanu
umufaransa akomoka mu burundi jeanne muvira yatangaje ko azokwitoza mu kibanza cy'umukuru w'igihugu mu bufaransa mu matora azoba mu mwaka uza w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kabiri azokwitoza nk'umukandida yigenga madamu muvira yavukiye mu ntara ya mwaro akurira mu gisagara cya bujumbura yaganiriye na mugenzi wacu venuste nshimiyimana ku migabo n'imigambi yiwe yatanguye amubwira icyatumye afata ingingo yo kwitoreza mu mabanga ya perezida w'ubufaransa ikintu cyatumye nshaka guhiganwa mu bufaransa ni uko ndi umufaransa-kazi nicyo kintu cya mbere gituma umuntu nka jewe avuga ati reka ngerageze kuraba icyo nufasha igihugu cyanjye mva mu burundi nivyo mugabo ubufaransa nicyo gihugu nabayemwo imyaka myinshi ni igihugu nizemwo ni igihugu nzi ni igihugu nakozemwo ibyo byose bituma numva ndi iwanje nisanzura muri iki gihugu kuko narakoze ibintu bitari bike muri icyo gihugu ikintu cyatumye rero mvuga nti aya matora agira ze ngira ndayinjiyemo kubera iyo ibintu twaciyemo kubera kovide ni ibintu nkoramwo kuva imyaka myinshi hanyuma uko ibintu byagiye biragenda niko nagiye numva hari ikintu gituma kimpamagara kuza gutanga inyishu no kuza gufasha icyo gihugu gutora inyishu y'ibintu biriko birashika muri ico gihugu politike nibaza ko namye ndayikora kuva kera ni ibintu nkunda cane gose ariko sinari gushobora kwiyumvira ko nzoja mu matora ubimbagije ni ukubwira yuko mu myaka itatu iheze bitari mu mutwe w'iwanje none se madamu muvira niba warakubiswe n'ikibatsi cya kovide cumi n'icyenda ndetse n'ibyo ukora mu bindi by'ubuvuzi byo gufasha bahahamutse kongera gusubirana ubuzima urasanga ibyo bihagije gusa kugira ngo wiyamamarize kuyobora ubufaransa nta kindi kintu uzabazanira kubera ko hari n'ibindi bibazo bijyanye n'ubukungu n'umutekano ibyo byo ntabwo uzabireba uzareba iby'ubuzima gusa ibintu byose bituruka ku magara y'umuntu bituruka kuri abantu badafise akazi bifata ibisata byinshi ibyo bisata byinshi rero akaba ari byo niteguriye muri muri uyu mwaka wose nariko nditegura kugira niyamamaze ntibizoguma gusa mu magara byansure uretse gusa kuba wara uhuye n'ibyo bintu ugiye kwa muganga ukavuga uti ndabona harimo ibibazo nicyo ubona uzahindura mu mitegekere y'ubufaransa no mu mibanire y'ubufaransa n'andi mahanga ikintu ca mbere nibaza yuko nzozanira ico gihugu canje nkunda cane cerekeye izina muntu ibintu turimwo sinzi ingene bivuga mu kirundi mugabo iyi ultraliberalisme turimwo le fait yuko imbibe zuguruye zuguruye cane kandi hakaza concurrence ivuye mu bihugu tudafise ekonomi imwe abantu bararushe mu bufaransa bararushe kuko uko bakora siko ba, ba, baronka ibijanye n'ivyo bakoreye ubu unye mu bufaransa turabona yuko kuva mu myaka mirongo umunani kuva bugurura iryo soko rya union européenne abafaransa ntibagishobora kugumana akazi kabo kuko haza abantu bavuye mu bindi bice byo muri europe bafise amasalere matoyi bigaca bituma yuko abafaransa bariko barabura akazi kandi bariko barakora uramutse ejo madame jeanne muvira utorewe kuyobora ubufaransa ni iki wakora kugira ngo ari abaturuka muri afurika ndetse n'abaturuka mu bindi bice by'isi mu burasirazuba bwaziya bose abo ngabo nabo bashobore kugira uburenganzira nk'abantu bahunga ibihugu byabo bafite impamvu zituma bagenda wakora iki abantu baje bava mu bindi bihugu kuko bahunze ibibagoye mu bihugu byabo barabahefuge politike nibaza yuko ubufaransa burafise amategeko yo kwakira barasinye barasinye ibintu byo kwakira abahefuge politike nibaza ko icyo kintu atari ikintu gitegereza gusubirwamo ni ikintu gitegereza kubandanya kuko ni ibintu twiyemeje muri iki gihugu nk'umuntu wavukiye mu gihugu cy'uburundi abantu bakomoka mu ntara ya mwaro ubu barakumva barumva ijwi ry'amerika bakumva ko umupfasoni jeanne muvira ashaka kwiyamamariza kuyobora igihugu cy'ubufaransa abo bategarugori abo bana b'abakobwa abo bantu bakomoka ku mutumba w'iwanyu bakumva muri aka kanya bavuga bati umwana wacu karabaye yamamaje kuyobora ubufaransa kugira ngo ugere kuri icyo kintu izo ngufu wazivanye he n'iki wababwira kugira ngo wenda nabo bazagukurikize kiremwa muntu aho ari hose uwo ari we wese ari umurundi ari umunyarwanda ari ikintu cyose witumye umaze gutangura kucituma ukavuga uti iki kintu ngira ndagikore ni uko ugishobora utanguye gukora ugakora ugakora urashika iyo ushaka kuca ntihagire abantu bazokwihebura ntimwihebure mufise ingorane ingorane iza mu buzima bwanyu ibije kubabwira ati tuje kuraba ingene ufise inguvu ubwira ushoboye gusimba iyo manga bagushize imbere ikintu cagiye kiramfasha ni uko nama nibuka mama yatureze turi abana umunani sinigeze ndamubona yidoga na rimwe uno munsi ni naba mpagaze ngaha nuko yakoze akazi kenshi donc abo barundi bose nkunda cane ndabifurije gukomera kandi kuguma mwizera mukora surtout gukora ukavuga uti ikintu ndacitumye reka ndagikore niyo mesaje nobaha madamu jeanne muvira wiyamamariza kuyobora igihugu cy'ubufaransa mu matora azaba mu mwaka utaha wa bibiri na makumyabiri n'ibiri ndagushimiye cyane ku bw'aka kanya wafashe kugira ngo uganire n'abumva ijwi ry'amerika ndabashimiye rwose kandi ndabaramutse aho muri hose
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
urwego rw'ubushinjacaha mu rwanda rwatangaje ko rwunguruje ku nshuro ya kabiri mu rubanza ruregwamwo umumenyeshamakuru diodone niyosenga bakunda kwita cuma hassan ubushinjacaha busaba gukosora ingingo yafashwe na sentare nkuru kuko yamuhamije icaha kitakiri mu mategeko erike bagira ubusa niyo nkuru adufitiye ku itariki ya cumi n'imwe z'uku kwezi nibwo umucamanza mu rukiko rukuru yahamije ibyaha bine umunyamakuru Dieudonne Ninsenga uzwi nka Cyuma Hasani amuhanisha gufungwa imyaka irindwi n'ihazabu y'amafaranga miliyoni eshanu icyo gihe umucamanza yategetse ko bwana niyo nsenga waburanaga yidegembye ahita afatwa agafungwa mu byaha yamuhamije uko ari bine byaje kugaragara ko harimo icyaha cyakuwe mu mategeko kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda n'icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu nicyo cyateye ubushinjacyaha kujurira mu butumwa urwego rw'ubushinjacyaha rwanditse ku rubuga nkoranyambaga rwa twitter busobanura ko impamvu rwajuriye ku nshuro ya kabiri ari ukugira ngo urukiko rw'ubujurire rukosora amakosa y'urukiko rukuru rwahamije niyo nsenga icyaha cyo gukoza isoni abashinzwe umurimo rusange w'igihugu kandi icyo cyaha cyaravanywe mu mategeko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda mu butumwa bw'ubushinjacyaha busaba urukiko ko hagumaho ibyaha bitatu niyo nsenga yahamijwe ndetse n'ibihano iki cyaha busaba ko cyakurirwaho umuyobozi wa ishema tv n'ubusanzwe urukiko rwakimuhamije ubushinjacyaha butarakimureze ijwi rya amerika ryahamagaye umuvugizi w'urwego rw'ubushinjacyaha bwana faustin nkusi rigamije kumenya andi makuru yisumbuye kuri ubujira ariko ntiyitaba telefone ubutumwa twamwandikiye kuri whatsapp bigaragara ko yabusomye umunyamategeko twavuganye nawe utifuje kugaragaza imyirondoro ye ku mpamvu ze bwite yemeza ko ubujurire bw'ubushinjacyaha bushobora kuzagira ingaruka ku mikirize y'urubanza iyi ngaruka wenda bishobora kugira wenda mu gihe mu rukiko rukuru icyo cyaha cyaba cyaragize ingaruka ku bijyanye n'igihano cyahawe wari ukurikiranyweho icyaha bishobora kugira n'ingaruka ku gihano n'ubundi urukiko rw'ubujurire rwategeka ariko kitaragize ingaruka wenda mu bijyanye n'ibihano bishobora gutuma gusa urukiko rwemeza ko icyo cyaha kitamuhama wenda ntibigire ingaruka ku gihano yahawe cyangwa se bitewe n'ingaruka cyaba cyaragize mu kugena ibihano nabwo bikaba byashoboka yuko byagira izo ngaruka mu mboni y'umunyamakuru urambye mu mwuga icyarimwe n'umusesenguzi bwana jean batiste karegeya akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza mu rukiko rukuru mu rubanza rwa niyo nsenga bishobora gusiga icyasha urwego rw'ubutabera aravuga ngo ni renesanse inyorera rwa umusivili umuntu usanzwe porofani umuritereri nka karegeya iyo nkoze ikosa cyangwa icyaha bagasanga hari itegeko ribihana nta rindizi ndabihanirwa ngaho ibaze noneho niba umucamanza atazi ko itegeko ryavuyeho iyo sura uri kuyumva ku rwego mpuzamahanga kutareba kure kw'inzego zimwe na zimwe byambika ubusa igihugu icyo ari cyo cyose sivuga u rwanda mu isesengura rye karegeya agasanga hakwiye kubaho ubushishozi mu mikorere y'inzego amahirwe n'uko cyuma yakatiwe gufungwa ari nko mu gihugu kibamo igihano cy'urupfu niba barahise bamumanika iyo bamumanika se ubujurire bwe n'ubwa parike byari kuramuriki niho bibera danje kumva ngo umuntu ahanishijwe itegeko ritakibaho ubundi cyakagombye gukorwa ni ukuba bamurekuye bagasubiramo n'ibindi byose ushobora gusanga harimo andi mayerera hanyuma biriya nabyo bikaba n'isomo n'izihe ngamba zafatwa hari bamwe mu banyamategeko batifuje kuvugira mu itangazamakuru bemereye ijwi rya amerika ko byateye kwibaza ku mucamanza wahamije uregwa icyaha ataregewe byongeye kimaze imyaka ibiri gikuwe mu gitabo cy'amategeko hano ibyaha mu rwanda abo barasesengura bakavuga ko icyemezo yafatiye umunyamakuru wa ishema tv atashishoje ku kuba amategeko yarahindutse baravuga ko cyuma hasani atagombaga guhita afatwa ngo afungwe kandi yaraburanaga yidegembya kuko yari agifite uburenganzira bwo kujurira ibihano kuko urubanza rutari kwakabaye itegeko kandi ihama ari ukuburana adafunzwe icyakora kuwemeye kumvikana akavuga ko ibyakozwe n'umucamanza ari ibintu bishoboka ari nayo mpamvu ubujurire bwaba bwarateganijwe ku muburanyi utanyuzwe n'icyemezo mu by'ukuri umucamanza nawe ni umuntu niyo mpamvu haba hari inzira z'ubujurire so itegeko riba rizi ko umucamanza nawe ashobora kugira ibyo adakora neza itegeko rigateganya inzira zo kurenganurwa mu gihe hari umuburanyi utakishimira icyemezo ubushinjacyaha bujuriye busaba ko habaho gukosora amakosa yakozwe mu cyemezo cy'urukiko rukuru mu gihe umunyamategeko gatera agashabana na niyo nsenga nabo bajuriye basaba kumukuriraho igihano akagirwa umwere ku byakozwe n'umucamanza amuhamya icyaha kitari mu mategeko kuri karegeya agasanga yatanze icyuho gikomeye ku washaka kugira ibyo anenga imikorere y'urwego rw'ubutabera mu rwanda atanze icyuho cyo kukweshoninga sisiteme judisiyeri yo mu rwanda atanze icyuho cyo kuvuga ngo abari bashyigikiye icyuma bahise babona ko koko arengana nta kurengana kurenze kuvuga ngo wafatiwe umwanzuro ku itegeko ritakibaho kuko n'ibindi abamushyigikiye ntibabyemeraga ko ibyaha yabikoze none bigeze aho bapurika itegeko ritakibaho sa site skandale judiciaire ku rwego rwa mbere umucamanza yari yagize umwere umunyamakuru Dieudonne Niyosenga ahita afungurwa mu gihe cy'umwaka yari amaze mu munyururu umucamanza mu rukiko rukuru yamuhamije ibyaha byo gukora no gukoresha inyandiko mpimbano gutambamira ishyirwa mu bikorwa ry'imirimo yategetswe kwiyita umunyamakuru no gukoza isoni abakora umurimo rusange w'igihugu eh bagira ubusa ijwi rya amerika i kigali
ijwi ry'amerika
mu munota umwe gusa uramenya amakuru y'afurika kuri radiyo ijwi ry'amerika buri munsi
reba videwo y'umunota umwe ku ijwi ry'amerika ni ku rubuga rwa facebook ku ijwi ry'amerika
videwo y'umunota umwe gusa inkuru nyamukuru kuri afurika ni ku rubuga rwa facebook rw'ijwi ry'amerika aderesi ni voa radiyo yacu
mu burundi hagiye kubakwa ikigo cy'akarorero kizopima kikongera kikavura abagwaye indwara ya kanseri umumenyeshamakuru w'ijwi rya amerika eroje wirikaneza aduha ibindi kuri iyi nkuru iki kigo cyiyumviriwe n'ubushikiranganji bw'amagara y'abantu buri kumwe n'abahinga b'abarundi hamwe n'abari mu ishyirahamwe ry'abakize indwara za kanseri umushikiranganji w'amagara y'abantu avuga ko mu burundi uko imyaka igenda haguma haboneka abantu benshi bandura imigera ya kanseri ari nayo mpamvu uwo mugambi wiyumviriwe ikigo kizubakwa kizotwara imiliyoni n'imiburiburi mirongo itanu z'amadolari y'abanyamerika kizoba kijejwe gupima gusuzuma no kuvura iyo ndwara muganga tadendi ku mana arongoye ubushikiranganji bw'amagara y'abantu baravuga zimwe mu ngingo nkuru nkuru uyu mugambi uhagaze ko uburyo rero bw'umugambi wose ungana hafi miliyoni mirongo itanu z'amahera y'abanyamerika ukaba urimo ibice bikuru bikuru bitatu cya mbere ni ukwigisha abaganga dusanganywe ubuhinga bugezweho bwo gusuzuma no gupima hamwe no kuvura indwara za kanseri zitandukanye ikindi gice ni icyerekeye ibikoresho twoheza tugakoresha igice cya gatatu cyerekeye inyubako z'icyo kigo kenshi iyo ufite umugambi ahanini nka leta barayisaba bati mbega none mwe murafite ikibanza ikibanza rero twamye tukiraba ngaha muri nsp twabonye yuko hakwiye ikintu cya mbere ngaha kimaze kwemerwa ni uko ishyirahamwe mpuzamakungu ayowa rijejwe kujya energy atomike bemeye yuko bazotwigirishiriza abaganga sive abantu abakize umuhuzabikorwa akaba n'umuvugizi w'ishyirahamwe semaburi hana inyungu z'abarwayi mu burundi yabwiye ijwi rya amerika ko ari intambwe ikomeye kubona igihugu kigiye kuronka ikigo nk'icyo muri semabu twakiranye akanyamuneza ntangere k'umuzi w'ikigo cyo kuvura indwara ya kanseri muri semabu twariruhukije kuko twasa n'abari mu kangaratete twasa n'abari mu mwijima turabye umurindi indwara ya kanseri iriko mu gihugu cyacu cy'u burundi n'ukuntu iri mu ndwara zigoye gupima gutyo igaca ihitana abantu benshi kuko kenshi baza kuyitora umurwayi yaramaze gusinzikara abaganga batakirokora amagara yiwe abantu bakiza nasigura ko hazoba agahengwe ku miryango y'abarwayi kuko bahora bariha amahera y'umurengera kandi mu mafaranga y'agaciro iyo baraye kwivuza hanze y'igihugu ubu bazovurirwa mu burundi mu gihe byahora bisabwa ko bafata indege murumva ko amafaranga bahora bakoresha mu buryo bwo kwiyunguruza batazosubira kuyakoresha amafaranga yabatunga gushika bazotahe bagarutse mu gihugu bavuye kwivuza ntayo bazoba bagikoresha ubu bazokwivuza mu mahera y'uburundi mu gihe bahora bakoresha amafaranga y'agaciro yo hanze hama akandi karusho ni uko ubu hazoba n'uburyo bwo kwipimisha byoroshe nko ku bakenyezi eh, kuko ibiharuro byinshi ubu vyerekana ko abakenyezi ari bo benshi bahitanwa ni indwara ya kanseri twabajije umuhuzabikorwa wa semabu niba mu burundi hari abaganga banonosoye ibijyanye no kuvura kanseri mu burundi abaganga b'abahinga banonoseye kuvura indwara ya kanseri bariho ariko si benshi ugereranije n'abantu dufise mu gihugu kandi ugereranije no mu bindi bihugu biragaragara ko mu gihugu cyacu rero abo baganga b'abahinga bavura indwara ya kanseri ari bake cyane dufatiye ku bitigiri bitangwa n'ikigo mpuzamakungu circ gikora ubushakashatsi ku ndwara ya kanseri ku mwaka ku mwaka iyo ndwara ihitana abantu hafi ibihumbi bitandatu mu burundi bagize ibice bitanu by'abapfa buri mwaka kandi nk'uko ibiharuro bya crc byerekana abantu n'imiburiburi ibihumbi indwi barapima indwara ya kanseri ibice mirongo itandatu muri bo akaba ari abakenyezi iki kigo cyo kuvura kanseri kigiye kubakwa mu burundi kizoba gisa n'ibindi bigo bizwi cyane mu bihugu bya tanzania niger ubuganda hamwe na gabon abarundi mu karere bari bakunze cyane kwivuza iyo ndwara muri kenya ku bafite amikoro menshi mu gihe abafite uburyo bubayabaye baja mu bitaro vy'ahitwa butaro mu rwanda ku bitaro bifashe mu mugongo n'abanyamerika ku isi yose kanseri niyo ndwara igira kabiri yica abantu benshi ikigo crc cerekana ko umugabo umwe kuri batanu n'umugore umwe kuri batandatu bafatwa n'iyo ndwara mu buzima bwabo mu gihe umugabo umwe kuri munani n'umukenyezi umwe kuri cumi n'umwe ari bihitana eroje buri kaneza ijwi rya amerika nshuti muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha ndabashimira ko mwahisemo gukurikirana radiyo ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura aya makuru washize hamwe aya majwi ni fasirwe beyehu amakuru arahagarariwe na edi gwema naho kuri mikoro mwari kumwe nanje fide niyo ngabo ndabasezeye ndabifuriza amahoro n'amahirwe ndabatumira no kubandanya mwumviriza radiyo yanyu ijwi rya amerika